muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywa inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi wongeye kubasuhuza imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yo muri kivu ya ruguru yakoresheje imyigaragambyo yo kwamagana inyeshyamba za m23 pour dénoncer le complot international et demander à l'EAC d'attaquer parce que le- le- le délai- jacques sinzahera ni umwe mu bitabiriye imyigaragambyo yabereye mu mujyi wa goma umurwa mukuru wa kivu ya ruguru ati twaje kwamagana ubugambanyi bw'amahanga no gusaba ingabo za iyase kugaba ibitero kuri m23 urubanza rwa kabuga felicien rwakomeje irahe mu buhorandi temistokle mutijima araza kutugezaho ibyarwo papa francisco azasubukura uruzinduko rwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo no muri sudani y'epfo vuba aha mu mwaka utaha ubushinwa buratangaza ko mu minsi iri imbere buzoroshya amabwiriza arebana n'akato ku bijyanye na covid cumi n'icyenda ikaze muri aya makuru turayarambura mu kanya gato cyane aya makuru tuyahere muri ukraine meya wa kiev vitali klitschko yabwiye abaturage kubika amazi n'ibiribwa bihagije bashobora kwifashisha mu gihe haramuka habaye icuraburindi mu murwa mukuru ayobora eugenie mukankusi aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru ibindi meya vitaliyi klinchko yasabye abaturage uyu munsi kuwa kane ni uguteganya imyambaro ishyushye yabagoboka igihe umuriro w'amashanyarazi wabura burundu biturutse ku bitero by'indege z'uburusiya yanabwiye abaturage ko bakwiye kujya kubana n'inshuti cyangwa abavandimwe bafite amazu mu nkengero za kiyeve igihe babishobora yabamenyesheje ko ibipimo by'ubushyuhe imbere mu mazu bishobora kumanuka vuba cyane igihe haba icuraburindi n'ibikorwa remezo bigasenyuka umuriro w'amashanyarazi ukabura kimwe n'amazi ndetse n'uburyo bwo gushyushya mu mazu uyu muyobozi yavuze ko ubushyuhe bwo mu nzu bushobora kudatandukana n'ubwo hanze aho ubu buri hafi kuri dogere enye ku gipimo cya selisiyusi akaba ariyo mpamvu asaba abaturage kwitegura ingomero zitanga umuriro w'amashanyarazi nyinshi mu mpande zose za Ukraine byabaye ngombwa ko zihagarikwa by'ibihe bidasanzwe muri iki cyumweru nyuma y'igitero cya misiri y'uburusiya uburusiya buvuga ko ibitero byabwo ku bikorwa remezo bikenewe mu buzima bw'abaturage byemewe mu rwego rwa gisirikare kandi ko kiyeve ishobora guhagarika umubabaro w'abantu bayo iramutse yemeye ibyo uburusiya busaba mosco itari yasobanura ukraine ivuga ko ibitero bishyira abaturage mu kangaratete ari ibyaha by'intambara
umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose papa francisco azasubukura uruzinduko rwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo no muri sudani y'epfo mu ntangiriro z'umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na- na makumyabiri na gatatu eugenie mukankusi aratubwira amatariki vatikani yavuze uyu munsi kuwa kane ko papa francisco hashobora kuzaba ari muri congo guhera ku itariki ya mirongo itatu n'imwe ukwezi kwa mbere kuzageza ku ya gatatu y'ukwezi kwa kabiri vatikani yasobanuye ko azamara iminsi ibiri muri sudani y'epfo ari kumwe na archbishop wa canterbury n'umuhuza w'inama nkuru ya kiliziya ya ecosse papa francisco byabaye ngombwa ko asubika uruzinduko muri ibyo bihugu bibiri mu kwezi kwa karindwi kubera uburwayi bw'amavi bivuze ko akenshi akoresha igare ry'abafite ubumuga vatikani yavuze icyo gihe ko yarimo guterwa inshinge nyinshi mu cyumweru kubera ububabare ari nako yitabwagaho n'abaganga bagorora ingingo itangazo rya vatikani ryavuze ko papa francisco ashobora kuzajya mu murwa mukuru wa congo kinshasa gusa ntirivuga niba azasura goma umujyi yagombaga kujyamo mu kwezi kwa karindwi nyuma ya congo papa francisco azafata indege ijya juba mu murwa mukuru wa sudani y'epfo yashatse gusura sudani y'epfo yiganjemo abakirisitu ariko igihe cyose yateganyije uruzinduko rwagiye rusubikwa biturutse ku mutekano muke
radiyo ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ijwi rya amerika arikepiskopi wa canterbury wo mu bwongereza musenyeri justin welby uzajyana na papa francisco muri sudani y'epfo nk'uko eugenie amaze kubitubwira ni umukuru w'itorero ry'abangirikani ku isi yose mu bushinwa leta iratangaza ko mu minsi iri imbere izoroshya leta izoroshya amabwiriza arebana n'akato ku bijyanye na covid cumi n'icyenda kandi ko igiye kugabanya ibijyanye no gupima abantu covid cumi n'icyenda nyine mu kivunge eugene mukankusi arakomeza imibare iracyari hejuru mu gihugu hose ariko impinduka zije mu gihe imwe mu mijyi yatangiye gukuraho guma mu rugo muri iyi minsi ikindi abayobozi bo mu rwego rwo hejuru bavuze ko ubushobozi bwa virusi mu gutera indwara bwarimo kugabanuka abashinzwe ubuzima mu gutangaza ibijyanye no koroshya ingamba zabo ntacyo bavuze ku myigaragambyo yerekanye ko abaturage basuzuguye amabwiriza y'igihugu harimo guca na za buji i beijing hamwe n'ubushyamirane bagiranye ku mihanda na polisi mu mujyi wa guangzhou amakuru aturuka mu bari hafi y'abafata ingamba avuga ko izigiye gushyirwa ahagaragara zirimo izijyanye no kugabanya ibikorwa byo gupima abantu benshi icyarimwe no kureka abantu bafite covid cumi n'icyenda n'abahuye nabo ntibishyire mu kato mu ngo zabo amabwiriza yabanje yari yateje uburakari mu baturage aho imiryango yose yari muri guma mu rugo hari abayimazemo ibyumweru nyuma yo kubona umuntu umwe gusa wanduye mu murwa mukuru beijing bamwe batangiye kwitegura impinduka bamwe mu baturage mu burasirazuba bw'umujyi bakoresheje itora ku mbuga nkoranyambaga harebwa niba abanduye bakwishyira mu kato mu ngo zabo kandi baravuga ko ikizava muri iryo tora cyose bazacyakira impuguke mu by'ubuzima ziraburira mu bijyanye n'ikwirakwira ry'indwara n'impfu zaturuka kuri kovide igihe ibikorwa by'ikingira byahagarara imburagihe
dukomereze muri senegal inteko ishinga amategeko yabayemo akaduruvayo uyu munsi bitewe n'umudepite w'umugabo wo mu ishyaka ritavuga rumwe na guverinoma wakubise urushyi undi mudepite w'umugore mu nama mu ruhame na eugene mukankusi nabyo ubitugezaho mu gihe cyo kwerekana ingengo y'imari umudepite wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi masata samba yahagurutse ajyaho emindiyaye ginebi yari yicaye ateza akajagari uyu mudamu ginibi ari mu rugaga ruzwi nka benobok yakara sambu yarimo kugeza ijambo ku nteko ku byo ginibi yavuze mu mpera z'icyumweru aho yanenze umuyobozi mu by'idini udashyigikiye manda ya gatatu ya perezida makisari ginibi yanze kwisubiraho ku magambo ye kandi atangaza ko ntacyo bimubwiye nibwo sambu yagiye amusanga aramukubita sambu yateye intebe ginibi uyu nawe arayimusubiza mbere y'uko undi mudepite afata uyu mugore akamutsindagirira hasi inama y'abadepite yahise ihagarikwa abadepite bijujuta bashinjana kandi batukana umwuka mubi wagiye wiyongera hagati y'ishyaka riri ku butegetsi n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi kuva mu kwezi kwa karindwi ubwo habaga amatora y'abadepite ishyaka riri ku buyobozi ryaburiyemo ubwiganze mu nteko riturutse ahanini ku mpungenge z'uko perezida makisari yazashaka manda ya gatatu mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane makisari yanze kuvugira ku mugaragaro niba afite umugambi wo kuziyamamariza manda ya gatatu ni ikintu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko cyaba kinyuranije na manda ntarengwa ndetse n'ibyo yari yijeje imbere abashyigikiye sari w'imyaka mirongo itandatu bo basobanura ko itegeko nshinga rivuguruye rimwemerera kuba yakongera kwiyamamaza
ayo rero yari amakuru yo hirya no hino ku isi dushimire eugene mukankusi uyatugejejeho mushobora kandi kuyasanga igihe icyo ari cyo cyose ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo voa radiyo yacu akadomo komu ndetse no kuri yutube na facebook na facebook mumbabarire voa radiyo yacu mu kanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yo muri kivu ya ruguru uyu kuri uyu wa kane yahamagaje imyigaragambyo igoma imyigaragambyo yo gusaba leta ya kongo guhagurukira ikibazo cy'umutekano muke no gusaba ingabo za afurika y'iburasirazuba gukoresha ingufu mu kugarura umutekano mu gihugu ni inkuru ya mugenzi wacu jimmy shukrani bakomera
iyo myigaragambyo yatangira ahitwa rompwe kisi hagana muri teritwari ya nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa goma mu gitondo cya kare ahagana saa kumi n'ebyiri ibyapa ndetse n'ibitambaro abigaragambya bari bafite byari bifite ubutumwa bwihariye icya mbere ni abaturage twanze ubwicanyi bukorwa na makumyabiri na gatatu turasaba monesco ndetse na ayese kujya mu ntambara n'abarwanya kongo frdc na polisi y'igihugu nibo bonyine twizera nk'ingabo zacu naho abandi turabarambiwe ayo niyo magambo abigaragambya bari banditse ku mpapuro ndetse n'ibitambaro bari bafite ubwo bamanukaga ku biro bikuru bya monesco biri ahitwa eriveya ku muhanda ugana ku biro bya guverineri w'intara ya kivu ya ruguru baririmba indirimbo zuzuye ubutumwa ku miryango mpuzamahanga abigaragambyaga bashinja kandi abasirikare ba oni bashinzwe kugarura amahoro n'umutekano muri repubulika ya demokarasi ya kongo monusco kuba intandaro y'umutekano muke muri aka gace ka kongo jacques sinzahera umwe muri bo avuga impamvu abaharanira uburenganzira bwa muntu muri kivu ya ruguru badahwema kujya mu myigaragambyo On a manifesté aujourd'hui pour donner 48 heures.
turi mu myigaragambyo uyu munsi mu rwego rw'amasaha mirongo ine n'umunani ku ngabo za yase kuba zagiye mu ntambara kandi nta kujya mu biganiro n'abarwanya leta ya kongo ntihatagire igikorwa nyine ubwo nawe urabyumva munisiko ndetse na yase bose bazasubira iwabo On va appeler toute la population à une mobilisation générale pour le départ effectif de la MONUSCO.
uyu yemeza ko abaturage bafite imbaraga zo kugarura amahoro binyuze mu kwiyunga n'abashinzwe umutekano barimo igisirikare cya kongo frdc ndetse na polisi y'igihugu Disons à la population que la paix ne viendra pas du Kenya ou amahoro ntashobora kuva muri kenya cyangwa mu burundi ahubwo twebwe nk'abakongomani dufite inshingano yo kugarura amahoro n'umutekano birambye mu gihugu cyacu ibyo byose tukabigeraho dufatanyije n'ingabo zacu frdc kuko n'izo ngabo dufite zishobora kuturindira umutekano qui est les FARDC et la police qui ont la mission de sécuriser les peuples congolais.
mu bigaragambyaga harimo abagize umuryango uharanira impinduka muri kongo uzwi nka ruca ritpurule shanjima mu mpine amagambo aba bahagurukiye kwamagana amahanga Mesaje yetu ni kusema tunaomba konsepte ki ubutumwa ni ugusaba oni n'indi miryango mpuzamahanga guha kongo agaciro kubu ngubu turi igihugu cyigenga perezida wacu nawe agomba kongera ibikoresho by'intambara ku basirikare ba frdc bakarwana na makumyabiri na gatatu ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro kandi twanze ubufasha bwose buturuka ku rwanda na uganda kuko bakorana na adf ndetse na makumyabiri na na gatatu waenemi wetu notama adf na m23
tuzi neza ko imiryango mpuzamahanga ikorana n'abanzi bacu by'umwihariko oni ibyo bakoze birahagije kandi natwe turarambiwe abaturage tugomba kwirwanaho uko byashoboka kose
aba batangaje ko mu gihe amasaha mirongo ine n'umunani bahaye ashyira nta gikozwe ibintu biri buze guhinduka
ntihatagira igikorwa ku byo dusaba haraba ibindi bikorwa birenze kuruta ibyo mubona ubu ngubu imyigaragambyo izakomeza cyane ku rwego rwo hejuru mu minsi iri imbere
iyi myigaragambyo yabaye ntiyari yahawe uruhushya umuyobozi w'umujyi wa goma komiseri kabeya makosa francois yari yasohoye itangazo ritemerera abigaragambya kujya mu mihanda muri iki gihe umutekano utameze neza ariko rikaba ryatewe utwatsi n'abayiteguye kugeza ubu ubuyobozi bw'umujyi wa goma ndetse no ku rwego rw'intara ya kivu ya ruguru ntacyo buravuga ko iyo myigaragambyo ikomeje kubera hirya no hino mu burasirazuba bwa kongo jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
uyu munsi itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi na kabiri nk'uko mubizi ni umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wo kuzirikana no kurwanya indwara ya sida mu rwanda u rwanda rwatangije ubukangurambaga bw'amezi atatu buzibanda cyane ku- mu gukan- mu gukangurira urubyiruko ububi bwa- bwa bwa virusi itera sida na sida ubwayo kuko imibare igaragaza ko urubyiruko ari rwo rwugarijwe kurusha ibindi bice by'abanyarwanda asumita kabuye yaduteguriye inkuru irambuye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc gitangaza ko kugeza ubu mu rwanda abantu bangana n'ibihumbi magana abiri mirongo itatu aribo babana na virusi itera sida rbc isobanura ko muri bo mirongo icyenda n'abane ku ijana bafata imiti neza iki kigo kivuga ko kugeza ubu mu rwanda hashize imyaka cumi n'itanu abantu batatu ku ijana aribo banduye virusi itera sida gusa rbc ivuga ko ihangayikishijwe n'uko abato bandura cyane kurusha muri ibi bihe umuyobozi wungirije wa rbc nowera bigirimana asobanura ko icyiciro cy'abangavu aricyo cyibasiwe cyane turacyafite urugendo kugira ngo dushobore kuyirandura natanubwira rw'uko ubwandu busigaye bwiganje mu rubyiruko ah, buri- buri mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu na makumyabiri n'ine muri bo umubare munini w'abafite virusi itera sida muri icyo cyiciro ni abakobwa kuruta abari mu cyiciro cy'abahungu mu rwanda buri muntu wese upimwe agasanga afite virusi itera sida ahita atangizwa ku miti igabanya ubukana mu rwego rwo kugabanya ubwandu eh, ubwandu busha kugabanya kuremba ndetse no kugabanya impfu ziterwa na sida nta mpamvu nyinshi zitangwa zituma urubyiruko arirwo rwandura virusi itera sida cyane cyane abakobwa ariko ikiza ku isonga ni uko urubyiruko usanga rutitaye ku kumenya ibyerekeranye no kwirinda virusi itera sida cyangwa se kugana ahatangirwa ubujyanama kugeza ubu hashyizweho ubukangurambaga bwo gusaba urubyiruko kwihutira kwipimisha basanga baranduye bagahabwa imiti dr ndimubanzi patrick wo muri minisiteri y'ubuzima wari uhagarariye minisitiri muri uyu muhango yavuze ko muri aya mezi atatu bazasiga buri wese wanduye abasha kubona imiti ndetse no gushishikariza urubyiruko kwitabira serivisi zose zitanga ubujyanama kuri sida ndimo baza avuga ko u rwanda narwo rushishikajwe no kugera ku ntego isi yihaye yo- yo kurandura sida kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu kugira ngo tugere rero ku ntego twiyemeje yo kurandura sida mu mwaka wa bibiri na mirongo itatu tugomba kurengera abafite virusi itera sida eh, bashobora kuba batafite uburenganzira bwabo bwubahwa nk'uko bisanzwe mu mavuriro cyangwa ahandi nanone tugomba kuziba icyuho giterwa n'uko abantu batitabira serivisi cyane cyane urubyiruko ku ruhande rw'urubyiruko bamwe muri bo bumvikanisha ko ubukene ari bwo bubatera kwishora mu bikorwa bibanduza sida ku bahungu n'abakobwa impamvu usanga hariho ubusambanyi cyane ku bakobwa ni ubukene bafite umukobwa akabura amavuta yabona umuhungu wenda atwara ku kagare kiwe akam- akabasha kumubwira ati ngurira amavuta turyamane bakaryamana niho ubusambanyi usanga buturuka cyane ariko n'abakobwa kenshi na kenshi nanone nabo bashuka abahungu ntabwo ari abahungu bashaka abakobwa bonyine kuko umukobwa ntashobora kukwibambaza ari umuhungu wumva umushaka ugasanga muraryamanye kandi bitari ngombwa urubyiruko rw'abakobwa rufite umwihariko kuri iki kibazo impamvu abakobwa aribo bandura cyane abahungu akenshi baba barisiramuje kandi nyine iyo bisiramuje hari indwara zimwe na zimwe zidahita zibafata abakobwa nyine tu- turoroshye cyane baradushuka bigakunda abahungu kenshi na kenshi kubera ko baba babigambiriye hari igihe bagenda bafite udukingirizo iyo arwaye nta gakingirizo agendana agashaka rero kwanduza benshi ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc gitangaza ko umunsi mpuzamahanga wo kurwanya icyorezo cya sida ubaye isi ibarura abagera kuri miliyoni mirongo itatu n'umunani n'ibice bine bafite virusi itera sida muri bo miliyoni mirongo itatu n'esheshatu n'ibice birindwi ni abantu bakuru naho abagera kuri miliyoni imwe n'ibice birindwi ni abantu bafite munsi y'imyaka cumi n'itanu kandi ko mirongo itanu na bane ku ijana by'abafite virusi itera sida ari abagore n'abangavu biganje munsi y'ubutayu bwa sahara mu rwanda mu gihe cy'imyaka cumi n'itanu ishize ubwandu buhagaze kuri gatatu ku ijana mu bantu bafite guhera ku myaka cumi n'itanu kuzamura rbc kumvikanisha ko mirongo icyenda na bane ku ijana bafata imiti neza kandi abenshi bameze neza asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika noneho tujye irahe mu buhorandi aho urubanza rwa kabuga felician rwakomeje uyu munsi felician kabuga aregwa ibyaha bya jenoside umutangabuhamya wa none yongeye gushimangira ko kabuga ari we wagengaga umurongo ari we wagenaga umurongo ngenderwaho w'ibiganiro bya radiyo rtlm temistokle mutijima yakurikiranye uru rubanza aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru iburanisha rya none ryongeye kwiharirwa n'ibibazo by'umunyamategeko francoise mate wunganira kabuga yahataga umutangabuhamya kabu zeru gatatu kabiri uyu mutangabuhamya uba ufungiye mu rwanda nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside yemeza ko yari mu buyobozi bw'ishyaka mrnd ryari ku butegetsi mbere y'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane kandi yumvikana nk'uwahoze mu nzego z'ubutegetsi bwite za leta y'icyo gihe kuva atangiye kumvwa mu byumweru bibiri bishize ubuhamya bwa kabu zeru gatatu kabiri yagiye atanga ku mikorere ya radiyo rtrm n'uruhare umunyemari felicien kabuga yaba yaragize mu mikorere yayo byinshi bishingiye ku byo yavuga ko yabwiwe n'abanyamakuru bayo barimo gaspari gahigi wari umwanditsi mukuru w'iyo radiyo uyu mutangabuhamya avuga ko uretse no kuba gahigi yari umuturanyi we wa bugufi n'aho yimukiye bakomeje kujya bavugana ndetse bakanyuzamo bagahura nyuma y'akazi bagasangira icyo kunywa umunyamategeko francoise mate yamubajije niba mu byo yaganiraga na gahigi haba harabaye ukutemeranya ku mikorere ya radiyo rtrm kabu zeru gatatu kabiri yasubije ko byagiye bibaho cyane ku ngingo yo kuba iyo radiyo itaremeraga amasezerano y'amahoro yarusha kabu zeru gatatu kabiri kandi yabwira urukiko ko muri uko kujya impaka yanagiye agaragariza gahigi ko rtrm irimo kujya kure mu mvugo zibiba urwango no mu gukangurira abaturage kwica bagenzi babo by'umwihariko ku iyicwa rya maritini bucyana wari umukuru w'ishyaka sederi umutangabuhamya yavuze ko ryakurikiwe n'impfu z'abatutsi b'i gikondo bishwe n'interahamwe n'impuzamugambi ndetse n'iry'uwundi muyobozi wa sederi witwa katumba naryo ryakurikiwe n'ubundi bwicanyi bwibasiye abatutsi uwunganira akabuga yamubajije niba yarabiganiriyeho n'agahigi aho umutangabuhamya yasubije ko babiganiriyeho ndetse we akagaragariza mushuti we gahigi ingorane zose n'ubwicanyi rtrm irimo guteza ariko we atashoboraga kubyumva kandi ko bibaho mu nshuti kutumvikana ku ngingo runaka yavuze ko gahigi yashyiraga mu bikorwa amabwiriza yahawe n'abamukuriye ashingiye ku mirongo migari ya politiki y'amashyaka ya mrnd na sederi akavuga ko mu bari bamukuriye kuri iyo radiyo uw'imena ari kabuga wari perezida w'akanama k'abagize igitekerezo cyo gushinga rtrm Maitre Françoise Mate wunganira Kabuga yamubajije niba mu kumubwira uruhare rwa Kabuga mu mikorere ya radiyo RTRM Gahigi yaba yaranamubwira urwa Ferdinand Nahimana nawe wahamijwe ibyaha bya jenoside harimo n'uruhare rwe muri iyi radiyo aho umutangabuhamya yasubije ko yaba Kabuga Ferdinand Nahimana Yosefu Serugendo Barayagwiza Jean Bosco bose bari mu bagize komite y'abashinze RTRM kandi Gahigi yari azi neza imikorere y'iyo komite abajijwe niba gahigi yaba yaramubwiye uwayoboraga inama zashyiragaho umurongo ngenderwaho w'ibiganiro bya radiyo rtrm n'igihe izo nama zaberaga kabu zeru gatatu kabiri yasubije ko ibyo atabimenya kuko atabaga ari muri izo nama umunyamategeko françoise mate yamubajije kuri raporo y'impuguke yatanzwe mu cyari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda tpir aho muri iyo raporo hari amagambo ya george rugiyu wakoreye rtrm umunyamakuru w'umuzungu wahamijwe icyaha cyo gushishikariza gukora jenoside aho yavuga ko kabuga atitabiraga inama z'abanyamakuru aho umutangabuhamya kabu zeru gatatu kabiri yasubije ko na kabuga ubwe yanyuzagamo agakoresha inama abanyamakuru kandi akurikije ibyo gahigi yamubwiye icyo kabuga yavugaga cyose cyabaga nk'ivanjiri kuri buri wese ndetse ko na ferdinand nahimana ubwe atajyaga gukoresha inama abanyamakuru atabyemerewe na kabuga nka perezida w'abagize akanama kashinze rtrm ibibazo by'umunyamategeko françoise bisoza iburanisha rya none byabarijwe mu muhezo wamaze iminota isaga mirongo itatu mu rwego rwo kurinda imyirondoro y'umutangabuhamya kabuga utarahabwa umwanya wo kwiregura kuva urubanza rutangiye kuburanishwa mu mizi yakurikiraniye iburanisha ry'uyu munsi mu cyumba cy'urukiko nyuma y'isozwa ry'ubuhamya bwa kabu zeru gatatu kabiri umucamanza ukuriye inteko iburanisha ayan bonomi yatangaje ko ku mpamvu zikomeye zatanzwe n'ubwunganizi bwa kabuga iburanisha ritaha ryimuriwe ku wa gatatu w'icyumweru gitaha aho kuba ku wa kabiri
igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri katari irushanwa rihiga ayandi yose mu mikino yose uko yakabaye riraje radiyo ijwi rya amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino uhatse iyindi muri afurika radiyo yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri afurika ndetse no mu mujyi wa doha muri katari mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara radiyo yanyu mudatenguha nayo izaba ihari ku bwanyu ntimuzakikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radiyo ijwi rya amerika twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda igikombe cy'isi rero turi kumwe na mugenzi wanjye edi rwema edi wongeye kwirirwa
wiriwe neza kamirindi nikose maroke izakomeza
maroke nk'uko twari twabibwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ubwo twabagezagaho uko ibintu byari byifashe mu makuru yacu ya saa kumi n'ebyiri twababwiraga ko ifite amahirwe menshi yo gukomeza muri kimwe cya cumi na gatandatu ni ukuvuga ni imikino izahuza amakipe cumi n'atandatu asigaye ubwo izaba ari imikino umunani yose hamwe icyo gihe rero byari bitararangira neza ariko ku ifirimbi ya nyuma byaje kurangira morocco itsinze igihugu cya canada ibitego bibiri kuri kimwe nababwiye kandi ko bigiye kuba ku nshuro ya kabiri igihugu cya maroc kijya mu makipe cumi n'atandatu ya nyuma akomeza ubwa nyuma byari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu tomasi urabyumva hashize imyaka hafi mirongo itatu n'itandatu yose maroko ikina imikino yo mu majonjora ariko ntikomeze undi mukino wabaye muri iryo tsinda rya f ni uwahuje ikipe ya croatia n'ububirigi ububirigi bukaba bwatunguwe ah, bukaba bwavuye muri iri rushanwa nyuma y'uko umukino urangiye binganya ubusa ku busa muri iryo tsinda rero ikipe ya marokeri nayo iriyoboye ifite amanota arindwi croatia ifite atanu ububirigi amanota ane canada yo ikaba itahiye amaramasa nuko rero byari byifashe mu mukino wo mu itsinda f ah, thomas kamirindi tukabwi- tukaba twamenyesha abakurikiye ijwi ry'amerika ko mu minota mike cyane ah, indi mikino yo mu itsinda a iza gukomeza imikino iza guhuza amakipe ya costa rica n'ubudage hanyuma ubuyapani buze gukina na esipanye mu makuru yacu twari twavuze ko umunyarwandakazi ah, salima mukansanga aza kuba umusifuzi wa kane mu- muri umwe muri iyo mikino uwo mukino rero aza kuba asifuramo ni umukino uza guhuza ubuyapani na esipanye naho umukino uza guhuza costa rica n'ubudage uraza gusimburwa gusifurwa n'umufaransa-kazi ugiye kuba umugore wa mbere mu mateka usifuye mu gikombe cy'isi cy'abagabo thomas kamirindi nuko ibintu byifashe muri iryo tsinda rero rya e Ah, ibintu biracyashoboka byose Ah, amaki- itsinda rirafunguye kugeza ubu ngubu esipanye niyo ifite amanota menshi ifite ane ubuyapani bufite amanota atatu costa rica ifite atatu ubudage bufite inota rimwe ikipe rero iyo ari yo yose itsinda muri iri tsinda ifite amahirwe yo gukomeza muri ya makipe cumi n'atandatu azakina um, mu mikino ikurikira thomas cameron Ya, umufaransa-kazi yitwa stephanie frapar frapa Nuko.
stephanie uza gu- gusifura rero ubudage na croatia akaba yanditse amateka niko se edi muri rusange maroke irazamutse niyo kipe ya afurika ya mbere izamutse muri rusange iya amakipe ya kabiri afurika thomas nyuma ya senegal nyuma ya senegal nibyo Ur- Yego.
mumbabarire banywanyi b'ijwi rya amerika ntabwo nashaka kubayobya Nari- byari binyuzeho nuko maroke na senegal rero zirazamutse mu noneho muri rusange amakipe ya afurika yandi ahagaze ate
Ah, muri rusange amakipe yandi asigaye ah, ikipe ya tunisiya yo yamaze gusezererwa Ah, hasigaye rero amakipe ya kamerune ah, n'ikipe ya, ya ghana kameruni murabizi ko izakina ku munsi w'ejo mu itsinda je ikazahura n'igihangange brazil brazil mumbabarire Ah, naho muri muri iryo tsinda nanone rya je harimo ikipe ya serbia n'ikipe y'u- y'ubusuwisi kugeza ubu rero muri iryo tsinda ibintu nk'uko nari nabivuze naho biracyafunguye cyane ikipe ya brazil niyo yamaze kubona tike ariko ku mwanya wa kabiri ah, haracyari isibaniro ah, aho ikipe y'ubusuwisi ifite amanota atatu ya nyuma kameruni ikaza igakurikira n'inota rimwe serbia nayo igakurikira n'inota rimwe bivuze ko bisaba kameruni gutsinda brazil hanyuma aya makipe yandi akaba yanganya kugira ngo ikipe ya kameruni ibe yabona amahirwe yo gukomeza tomasi hanyuma indi kipe isigaye ni ikipe ya gana iri mu itsinda rya hashi gana izakina nayo ku munsi w'ejo ikazahura n'ikipe ya irigwe Ah, uyu mukino ni umukino w'amateka thomas urabyibuka mu mwaka- mu gikombe cy'isi cyo mu bihumbi bibiri na cumi Muri Afurika ah, y'Epfo.
muri- muri afurika y'epfo Eh.
ubwo gana yavagamo Muri kimwe cya kubera- kane.
yego uramwibuka umukinnyi Luis Suarez abanyagana kugeza n'abanyafurika bose ntibazamwibagirwa muri iryo tsinda rero ah, kuki narimo batazamwibagirwa Korea y'Epfo.
reka tubigumeho gatoya kugira ngo twongere tubibutse icyo gihe nyine gana yokeje igitutu kimwe cyo mu rwego rwo hejuru irigwe noneho uwo suwarez abona umuzamu yatsinzwe akuramo umupira nk'ukina vore mu mu- mu izamu hanyuma bamukwikira ikarita itukura babaha penaliti hanyuma guwam arayi- arayi- arayihusha arayihusha ni uko byari bimeze rero abantu ntabwo bazibagirwa i- Suarez.
uwo uwo mukino na suarez ndetse n'ejo bundi barabimubajije ati ugiye guhura na gana isi yose afurika yose irakwibuka ababwira ko abantu bakwiye kwibagirwa ibyahise bakareba ibiri imbere muri iryo tsinda rero harimo na n'undi mukino uzakurikira uzahuza korea y'epfo na portugal Ah, umuntu akaba yakubwira ko tomasi ah, muri iryo tsinda Ghana iri ku mwanya wa kabiri nyuma ya Portugal bivuze ko Ghana iramutse itsinze umukino wayo na Irigwe izaba ibaye ikipe ya gatatu cyangwa se iya kane ikomeje muri kimwe cya cumi na gatandatu edi rwema urakoze reka uyu mukino gana yurigwe w'ejo rero tuzawukurikirana amashyushyu menshi kubera ko urimo uko kwihimura ariko mu rwego rwa siporo ndagushimiye cyane namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mwese iyo muva mukagera ndabashimiye rwose n'umutima wose murakarama